ubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika ivuga iri washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri uyu mwanya muri kumwe na fideni niyo ngabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radiyo yanyu dutega amatwi ya resi bigira imana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi
mwaramutse fideli ndamutse n'abaduteze amatwi muri kano gatondo turayahera kuyavugwa ku mugabane wa afurika muri somaliya igipolisi cyatangaje ko abajejwe umutekano w'igihugu barangije ugutana mu mitwe na al shababu ko ari kumaze amasaha arenga mirongo ibiri iyo ntambara yabereye ku ihoteli imenyerewe cyane iri ku mugwa mukuru mogadisho ku munsi w'imana ejo ku munsi w'imana igipolisi kivuga ko cishe abakora iterabwoba batanu mu gihe abandi basivili umunani bafiriye muri ico gitero iyo hoteli yitwa villa roys iri hafi y'ikirimba c'umukuru w'igihugu yatewe n'abagwanyi ba al shababu inyuma yo gutangurirwa na bombe y'umwiyahuzi umuvugizi w'igipolisi yavuze ko abajejwe umutekano bishe batanu muri batandatu bateye mu gihe umwe muri bo yiyahuye yiyahuje igisasu yavuze kandi ko uwo mugwi wa al shababu leta ikunze kwita ko ari abakarwa rich wishe abasivili umunani bari kuri iyo hoteli yavuze kandi ko abajejwe umutekano batabaye abasivile mirongo itandatu kandi atawakomeretse muri bo iyi hoteli yagabwe ko igitero yari ikunze kugenderwa n'abategetsi bakuru ba leta barimwo abashikiranganji abashingamateka hamwe n'abandi bategetsi mu gisata cy'umutekano abahinga bavuganye n'ijwi rya amerika bavuze ko bibaza ko icyo gitero kwari ukwihora kwa al shababu inyuma y'iminsi imaze itakaza abagwanyi benshi mu rugamba n'inteko za leta mu ntara zo hagati mu gihugu hano muri leta z'ubumwe za amerika umuzungu aheruka kwica abirabure cumi mu kwezi kwa gatanu akoresheje inkoho mu gisagara cya bafaro muri leta ya new york yariyemereye ko yabikoze kugira agaragaze urwanko hamwe n'amacakubiri afitiye ubwoko bw'abirabure mu kwiyemerera icyo cyaha uwo muzungu peyton gendron w'imyaka cumi n'icyenda agiye kuzocamara imyaka yo kubaho kwiwe yose ari mu ibohero mu butumwa yanditse kuri interinete yavuze ko intumbero yiwe kwari ugutera ubwoba abirabure no guhangaza ubu butegetsi bw'abazungu ushinzwe kumuburanira yavuze ko umukiriya wiwe agiye kwishyura ku cyaha yakoze kandi wenyine ubwiwe yiyemangiye uru rubanza rubaye mu gihe abanyamerika benshi basa n'abamenyereye ubwicanyi kivunga mu ndwi iheze harabaye ubwicanyi mu isumiro rya walmart muri leta ya virginia ubundi bubera muri leta ya colorado hamwe no kuri kaminuza ya leta ya virginia inyuma y'iminsi gendrone yihaye ibara muri buffalo uwundi mugabo yitwaje inkoho yararashe abana cumi n'icyenda hamwe n'abigisha babo babiri hari ku ishuri ryo mu gisagara cya yuvarde ni muri leta ya texas muyavugwa mu makungu kandi mu bushinwa ubushinwa ryo ku munsi wa mbere bwaratezuriye abanyagihugu ku mategeko bwashyizeho yo guhagarika ikwirakwira rya covid cumi n'icyenda ariko buvuga ko bwiyemeje kuguma kwihangiro bwihaye ryo kurangiza icyo kiza mu gihugu cyose mu mpera z'indwi irangiye abanyagihugu barihereje amabarabara basaba leta guhagarika ingingo ya guma mu rugo mu bisagara bitandukanye by'icyo gihugu umwe mu baba mu gisagara cya shanghai yabwijwe rya amerika ko batagitinya ikwirakwira rya covid cumi n'icyenda kuko basa n'abarimenyereye igipolisi cyarafunze abatari bake ariko igitigiri cyabo nticyamenyekanye ubutegetsi bw'igisagara cya beijing bwavuze ejo ku munsi wa mbere ko buhagaritse gushyiraho amabariyeri abuza abantu kwinjira mu bibanza byagaragayemwo abanduye benshi hari ruhande yo gutezurira abanyagihugu mu gisagara cya beijing abategetsi muri gwanzu ahahitiye abanduye benshi bavuze ko abahaba batagisabwa kwama bipimisha mu kivunga ejo ku munsi wa mbere ubushinwa bwararonse abantu bashasha banduye bashika ku bihumbi mirongo ine n'amajana ane na mirongo itatu na bane ku mugabane wa buraya naho abashikiranganji b'imigenderanire n'amakungu b'ibihugu bihurikiye muri otane bara- ba- baratangura umubonano w'iminsi ibiri ku mugwa mukuru wa romania bukareste kuri uyu munsi wa kabiri uyu mubonano utumbereye kwiyemeza ukundi kubandanya bashigikira ikirere mu ntambara irimwo n'uburusiya mu kiganiro n'abamenyeshamakuru ejo ku munsi wa mbere umunyamabanga mukuru wa otane jens stoltenberg yasabye urwo runani kubandanya batanga imfashanyo muri ako karere akavuga ko gushika gushyira ingufu mu gisirikare aricyo gihambaye mu gihe bahanganye n'ikibazo cy'umutekano avuga ko gikomeye muri iki kinjana nayo muri irani leta yatangaje ko itazokwemerera komisiyo ya ankete ya oni yo guhohotera agate yo guhoho ya oni ku guhohotera abanyagihugu mu myiyerekano bahitiyemo umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu ya irani naser kanani yatangaje ko atagukorera hamwe na batazokorera hamwe na oni kuri iyo komisiyo ya ishinzwe agateka ka muntu kuko ngo ikorera inyungu za politike yemeza ko irani ifise amakuru afadika ko imyiyerekano iterwa n'ibihugu byo mu burengero bw'isi cyane cyane leta zunze ubumwe za amerika
urakoze aroyisi bigira imana ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini i nairobi muri kenya hakoraniye ibiganiro vyo ku nshuro ya gatatu bivuga ku kibazo c'umutekano muke uri mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo na nyinyi mjue hakuna mwingine ana huo uwezo wa kuleta amani ya kudumu isipokuwa nyinyi wenyewe.
uyo ni uhuru kenyatta umuhuza w'ibiganiro ku kibazo c'umutekano muri kongo aravuga ko atawundi afise ubushobozi bwo kuzana amahoro arama atari abakongomani ubwabo turacyakomeje gusaba ko natwe yadutega amatwi akumva ibibazo byacu ibyo guhagarika imirwano twayihagaritse itangazo ry'abakuru b'igihugu bakimara kurisinya i rwanda ahubwo icyo dukomeza gusaba ni ukugira ngo na guverinoma ya kinshasa nayo yubahirize ibyasabwe kugira ngo nayo ireke ubushotoranyi uwo nawe ni munyarugero karemera umuvugizi yungirije ku bibazo vya politike w'umugwi m23 umugwi fnl ugwanya ubutegetsi mu burundi uratera ivyatsi amakuru avuga ko wabuze abasirikare mirongo ine mu ngwano urimwo n'igisirikare c'uburundi gifatanije n'icya kongo mu burundi ubukene mu miryango ni imwe mu ntandaro nyamukuru zituma abakenyezi canke abigeme bo ku migwa mikuru y'intara za ngozi na kayanza bakora umwuga wo kudandaza imibiri amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini i nairobi muri kenya hakoraniye ibiganiro vyo ku nshuro ya gatatu bivuga ku kibazo c'umutekano muke uri mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ivyo biganiro bizomara imisi itandatu eroje wikaneza dufitiye inkuru y'imvaho abantu amajana abiri nibo bitezwe kuba muri bino biganiro bizomara iminsi itandatu nk'uko byatangajwe n'umukuru w'igihugu ca kongo felix tshisekedi ku murwa mukuru wa kenya nairobi ibiganiro vyo ku nshuro ya gatatu vyatanguye hari perezida evariste ndayishimiye w'uburundi uwa kenya william ruto umuhuza mu matati ya kongo uhuru kenyatta n'abandi abanyacubahiro b'umuryango wa afurika w'ubuseruko barimwo umunyamabanga mukuru wabo kongo yaserukiwe n'umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu christophe rutundura hari n'intumwa za onu n'ubumwe bwa afurika n'ayandi mashirahamwe mpuzamakungu abandi bakuru b'ibihugu harimo wa kongo rwanda na uganda babikurikiraniye ku buhinga ngurukanabumenyi abafashe amajambo bose basavye impande zishamiranye kumvikana imihari y'inyeshamba bayihamagarira gushira hasi ibirwanisho uhuru kenyatta yavuze asa n'ubukarira abakongomani abibutsa ko umuti w'ingorane ari wo babwirizwa kuwitorera ubwabo bwa minwe ya kwamba amani ipatikane, haitapatikana kutoka wengine, itatokana amahoro kugira aboneke bizova kuri mwebwe ubwanyu ntazova handi mubwirizwa kwiyumvisha ko igihugu ari canyu kandi mugishakira amahoro mukarondera amasuka n'ibikoresho byo kubaka mumenye neza ko ubutunzi bwa kongo ari ubwo kubafasha atari gutuma mwama musesa amaraso hagati yanyu mubimenye mubimenyere nta wundi afise ubushobozi bwo kuzana amahoro arama atari mwebwe nyene twe turaha kubashigikira gusa kubafata ukuboko no kubasengera mugabo uruhara rukomeye ni urwanyu mwebwe nk'abakongomani kama Wakongo.
perezida paul kagame w'u rwanda adasiba kwagirizwa na mugenzi we wa kongo kuba igihugu ciwe gishikiye umuhari wa m23 umaze igihe wigarurira duce tutari duke mu ntara ya kivu y'uburaruko uko arwa avuga niko avyuka avuga nyirabayazana ni ubudashira amasezerano mu ngiro The primary reason for this persistent crisis is the failure to implement the many agreements that have been reached. at imvo nyamukuru various- y'izi ndyane zidahera ni ukunanirwa kubahiriza amasezerano yashyizweko ku nzego n'ibihe bitandukanye mu myaka iheze ndizera ntakekenya ko kuri iyi nshuro utu twigoro tuzozana umusaruro
yugurura ibiganiro akaba ari nawe yafashe ijambo bwa nyuma perezida evariste ndayishimiye asanzwe ari watwara umuryango wa yase muri kino gihe yabwiye abakongomani ko bishoboka ko biyunga bakabona amahoro yabahaye akarorero ku masezerano ya arusha yo mu bihumbi bibiri aho igihugu ciwe casubiranye umwizero Au Burundi, il y avait presque 10 groupes armés. Nous avions 17 partis politiques protagonistes.
mu burundi hari imigwi igwana igera kuri cumi twari dufise imigambwe cumi n'indwi itumvikana ariko akarere kamaze guhaguruka abarundi baricaye hamwe baca basubira kuronka amahoro raba uyu munsi abasirikare b'u burundi baja gufasha ibindi bihugu kugarukana amahoro ntimwihebure nimwemera kugandira ataburyarya muzoronka amahoro Vous aurez la paix.
felix tshisekedi wa kongo nawe yavuze ko ari akaryo kadasanzwe kuba habaye ibiganiro yasavye abavyitabiriye kutayifisha ubusa Ici et maintenant, nous devons agir avec rapidité et synergie pour sortir les provinces de l'Itourie, vuba bwa ngo tubwirizwa gukorera hamwe twihuse kugira dukize intara za ituri manyema kivu y'uburaruko n'ubumanuko na tanganyika icyo ngereranya no kwibira mu mazi dutegerezwa kunumya urwamo rw'ibigwanisho kugira duhe amahirwe icyifuzo cacu rusangi cyo kubaka igihugu cacu
notre pays.
umuhari M23 ntiwitavye kandi ntiwatumiwe muri bino biganiro nk'uko umuvugizi wawo munyarugero karemera Canisius yavyemereye ijwi rya Amerika ubundi mu itangazo duherutse gushyira ahagaragara twasabaga umuhuza ko natwe yadutumira akatwakira kugira ngo tumubwire ibyiyumviro byacu n'ibitekerezo byacu ku bijyanye n'izi ntambara zibera mu burasirazuba bw'igihugu cyacu hanyuma rero ababashije gutumirwa bakaba bagiyemo ndagira ngo imyanzuro izanavamo izaba ireba abatumiwe n'abagiye muri ibyo biganiro naho twebwe ubwo tuzategereza ubutumire bwacu ku byerekeye icyo twasaba umuhuza nta kirenze icyo ngicyo n'ubundi ni ukumusaba ko turacyakomeje gusaba ko natwe yadutega amatwi akumva ibibazo byacu n'impamvu zacu zigasobanuka ibyo guhagarika imirwano twayihagaritse itangazo ry'abakuru b'igihugu bakimara kurisinya i rwanda twahise turishyira mu bikorwa ahubwo icyo dukomeza gusaba ni ukugira ngo na guverinoma ya kinshasa nayo yubahirize ibyasabwe kugira ngo nayo ireke gusho- ubushotoranyi bityo dutegereze umwanzuro w'abahuza umuhari M23 uvuga ko uzubahiriza ivyavuye mu mubonano w'i Rwanda muri Angola mu ndwi iheze mugabo bugabisha ko buri gihe uzosotorwa canke ukabona abanyagihugu bicwa atakizobuza kusubira kwatsa umuriro mu gihe imihari inyeshamba irenga mirongo ine yariyo yitezwe muri bino biganiro vy'iminsi itandatu abaserukiye amashirahamwe yigenga n'imirwi yitwaje ibirwanisho muri kivu y'ubumanuko ntibageze i Nairobi kuri uwu wa mbere batubwiye ko bacubugaraniwe igoma ku murwa mukuru wa kivu y'uburaruko kumva batazi banse kugira ikindi badutangariza bari bavuye mu karere kabo ku munsi wa gatanu w'indwi iheze eroje wuri kaneza ijwi rya amerika urakoze eloge umugwi fnl urwanya ubutegetsi mu burundi uratera ibyatsi amakuru avuga ko wabuze abasirikare mirongo ine mu ngwano urimo n'igisirikare c'uburundi gifatanije n'icya kongo imaze iminsi ibera muri teritware ya mwenga mu ntara ya kivu yo mu bumanuko ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo ari uvira ibi uyu mutwe ubivuze nyuma y'itangazo ryasohowe n'umuvugizi w'igisirikare cya kongo gikorera muri aka karere lieutenant mark elongo rivuga yuko ingabo za repubulika ya demokarasi ya kongo zifatikanyije n'ingabo z'igihugu cy'u burundi zikorera mu ntara ya kivu y'epfo zishe abagwanyi mirongo ine ba fpr ndetse babirukana mu birindiro byabo biri naombi muri teritwari ya mwenga segiteri y'itombwe kuri uyu wa mbere mu kiganiro yagiranye n'ijwi rya amerika general royce nzabampema uyobora inyeshamba za fpr yemeza yuko kuva tariki ya mirongo ibiri na gatanu kugeza tariki ya mirongo ibiri na gatandatu z'uku kwezi bari mu ntambara n'igisirikare cy'u Burundi gifatikanyije na FARDC ahitwa na Hombi ariko nyemuza amakuru avuga yuko yatakaje abasirikare mirongo ine abajijwe umubare w'abasirikare baguye muri iyo migwano nzabampima yatubwiye yuko yatakaje abasirikare batatu yica abasirikare mirongo itatu b'igisirikare cya kongo gifatikanyije n'icy'u Burundi barimo n'abafite ipeti rya majoro afata n'imbunda zabo cumi n'umunani general aloyizi nzabampima abajijwe nimba umutwe w'iwakuwe mu birindiro byari nawombi yavuze yuko inyeshyamba nta birindiro zigira kuko zicara zizerera nzabampima yemeza yuko akiri mu birindiro bya nawombi ariko FARDC n'igisirikare cy'u Burundi bari n'amaramara mu kiganiro cyihariye yagiranye n'ijwi rya Amerika uyu muyobozi w'inyeshyamba za FNL avuga yuko guhera mu kwezi kw'icyenda yagiye asubiza inyuma ibitero by'ingabo za FARDC zifatikanyije n'ingabo z'u Burundi nzabampima avuga yuko yishe abasirikare mirongo itatu mu gihe umuvugizi wa FARDC muri aka karere Lieutenant Michael Longo avuga yuko nta musirikare bapfushije ko ahubwo bakomerekesheje abasirikare babiri bamwe mu bakurikirana ibibera muri iyi misozi ya Uvira na Mwenga bavuga yuko bigoye kumenya umubare nyakuri w'ababa baguye ku rugamba kuko intambara zibera nta tumanaho rya telefone ribayo muri utu turere twa Uvira na Mwenga na Fizi hari imitwe y'inyeshyamba irenga mirongo itandatu irimo iy'abarundi ya FNL na Red Tabara FNL imaze imyaka irenga cumi n'ibiri mu mashyamba y'itombwe igisirikare cya Kongo gifatikanyije n'igisirikare cy'u Burundi byatangiye kwirasa kuva tariki ya mirongo ibiri y'ukwezi kw'icyenda umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri vedasi ngabo ijwi rya amerika uvira tugushimire vedasite mu burundi ubukene mu miryango ni imwe mu ntandaro nyamukuru zituma abakenyezi canke abigeme bo ku migwa mikuru y'intara za ngozi na kayanza bakora umwuga wo kudandaza umubiri abajejwe intwaro muri izo ntara bakavuga ko bagerageza kubatesha uwo mwuga ariko bitoroshe inkuru ya radiyo ijwi rya amerika yifashishije abakunzi bayo mu burundi musomerwa na tiyerive ndayishimiye ushitse bugorobye mu migwa mikuru y'intara za kayanza na ngozi cane cane ahari ubuhare budandarizwamwo inzoga zitandukanye uhasanga abigeme n'abakenyezi benshi abo nabo nta kindi kiba kibagenza atari ukudandaza imibiri ku bagabo baba baritsitaye canke ingenzi zirengana zija canke zivuye mu bihugu bibanyi ziciye mw'ibarabara inome rimwe uno mukenyezi atashimye kwivuga izina yabwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ingene yisanze muri uwo mwuga w'ubumaraya imbere yo kuronka umugabo je kugira ntangire uburaya nagize abagenzi babi b'abanyeshuri nyene twigana hari abishukamwo nanje nisanga nabitanguye nabitanguye rero imyaka cumi n'indwi mambe n'itanu nagiye kuza kubivamo maze imyaka itanu ndabikora twiga ibijamwo twakorana n'abantu batandukanye urabigisha abatwigisha uraba prefe de disipurine n'abandi nyine basanzwe abashoferi abamotari twahura n'uwari we wese atwemereye amafaranga ubukene mu miryango niyo ntandaro nyamukuru ituma iyo ngeso nk'uko baba abagikora uwo mwuga canke abawigeze babandanya babyiganira abakunzi b'ijwi ry'amerika hariho nk'igihe usaba nk'ikintu umuvyeyi ukabona umenga arakikwimye waronka ukiguha rero ugaca usanga wagiye naho abo bigeme n'abakenyezi bakora uwo muga wo kudandaza imibiri ku mirwa mikuru y'intara za kayanza na ngozi bawukuramo amafaranga bahura n'ingorane nk'uko duhanda tugasanga abagabo si bamwe karara kanura icuba ryose wowe ugasanga yakugize ivyo ntaguha amahera umuntu akakujana mu ihoteli akagukubitirayo rero naberetse n'iki kidaje bankubise kubera uba uri mu ihoteli canke mu bubare nta hantu ushobora kuronka witwara n'ubu mukajana n'umugabo mu ihoteli mukumvikana amahera mwaheza aho kuguha amahera ahubwo ahaca gukubita aho hose ntiwaronka aho witwara kuko witwaye baca babafunga mwese abajejwe intwaro muri izo ntara z'uburaruko bw'uburundi baremeza ko ububare bwo mu duce barongoye bukorerwamwo ubumaraya buhungabanya umutekano n'agateka kazi na muntu biremezwa na ndikumana veronika arongoye agace ka ceceri karimo ububare bwinshi ku mugwa mukuru w'intara ya kayanza yabyiganiye abakunzi b'ijwi ry'amerika nka saa sita z'ijoro saa saba hariho ububare bwinshi ngo barara buguruye bakarara baragenda tukaza twumva ngo bankubise ikidaje banyivye amahera banyivye amatelefone ivyo vyose bikadutera uruhagarara twabona nk'uwakomeretse cane tukafashanya tukamujana kwa muganga imvo zituma abigeme n'abakenyezi bahitamwo kudandaza imibiri zirashimangirwa na kerine shimirimana yanonosoye ibijanye n'inyifato mu kiganiro n'abakunzi b'ijwi ry'amerika akavuga ko byose bituruka ku kuntu umuntu yabayeho mu muryango kuva akivuka kuva muri icyo gihe nyine gisamwa agenda arabaho bijyanye n'ababyeyi biwe ingene babayeho aragenda rero arakira ubushobozi bwo kubaho ubushobozi bwo kwibeshaho bijyanye n'imyifato byose abyakira mu kungene yarezwe mu kungene yafashwe kuva agisamwa mu nda y'abamwibaruka kugira rero umuntu abasubize ku murongo birasaba kubatahura ubwa mbere ukabaganiriza hama mukigira hamwe ingene bashobora kubivamwo umuntu atabanje gukomeretsa uriya n'uriya abajejwe intwaro mu ntara za ngozi na kayanza babwiye abakunzi b'ijwi ry'amerika ko ataco badakora kugira ngo iyo ngeso iranduranwe n'imizi kitonze sandrina umuhanuzi wa buramatari w'intara ya ngozi hajejwe imibano yabwiye abakunzi b'ijwi ry'amerika ko hari umugambi uri mu nteguro twe twafashe yuko two kwidatifya bamwe bose komine bavamo hanyuma komine igaca igira umugambi w'ico bobaha kugira bashobore kuba okipe y'ibyabo batagumye bahurumbira no mu gisagara twabonye yuko ariyo nyishu isigaye kugira tubageze turabe ko ibyo bavuga yuko ari ubukene bazoheza bakagira icyo bakuyemo abajejwe intwaro mu ntara z'uburaruko bw'uburundi bamenyesha ko ubwo bushurashuzi bufise ingaruka mbi ku igwirirana ry'abantu bakavuga ko abana benshi bavuka mu nzira z'ubushurashuzi aribo benshi biyerereza bongera basegerereza mu mabarabara yo ku migwa mikuru y'izo ntara ku kubura gifasha urakoze tiyarive
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mwodushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise vyodufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mu rwanda abagore bakora imirimo itandukanye ibateza imbere mu gihugu bavuga ko kudatega imibereho yabo ku bagabo byatumye ihohoterwa bari basanzwe bakorerwa rigabanuka babivuga mu gihe u rwanda rwifatanije n'isi mu gikorwa cy'iminsi cumi n'itandatu kigenewe kurwanya ihohoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa asunta kaboyi adufitiye ibindi kuri iyi nkuru kuva tariki makumyabiri na gatanu z'ukwezi kwa cumi na kumwe kuzagera tariki ya cumi z'ukwezi gutaha u rwanda rwatangiye ubukangurambaga bw'iminsi cumi n'itandatu bugamije kurwanya ihohoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa bamwe mu bagore bavuganye n'ijwi rya amerika bakomoka mu ntara y'iburasirazuba bavuga ko bamenye ibanga ryo guhagarika amakimbirane yabaga mu miryango yabo urabona twebwe tugendana amafaranga ntabwo tukibasabiriza ngo twebwe dutere induru umunyu amavuta byose turabyibaza tuka nabyisubiza babona bari ku meza barya niyo mpamvu tutagikubitwa nka mbere
iki gihe ntawe ukiri kubaza umugabo ngo mpumunyu mpa amavuta mu isabune ibyo ntibikibaho rwose nta mugore ugikubita buriya byose byapfiraga mu gutesha umuntu umutwe umusa buri kimwe cyose umva nkanjye ejo ari nta kintu nabaza umugabo nkatwe abakecuru ubu turi mu cyiciro cya mbere badushyize muri viyupi iyo igihe kigeze baraduhemba utwo dufaranga nk'ubu naba ntayahembwe nkahaha hano mu isoko akabona ndatuye mu rugo turariye madamu saverine uwimana uyobora umuryango utegamiye kuri leta wita ku mibereho y'abagore bo mu cyaro yemeza ko amakimbirane menshi basanga mu miryango ashingiye ku bukene usanga amakimbirane ashingiye ku mitungo ariko cyane cyane iyo mitungo ikaba ishingiye ku mikoro make aha handi mu kinyarwanda bavuga ko n'abasangiye ubusa bitana ibisambo ubona iyo wa mugore uhora muri twa turimo two mu rugo adafite icyo yinjiza wa mugabo wakoze wagize icyo yinjiza akenshi usanga icyo yinjije akigira icye wenyine ku buryo wa mugore nawe yashaka kugira icyo asaba icyo gihe umugabo akumva ko umugore nta gaciro afite kuko na ya mirimo ahora akora yo mu rugo atayiha agaciro uwimana agaragaza ko kubonera umugore umurimo umuzanira inyungu ari imwe mu ngamba zakemura burundu amakimbirane akunze kugaragara mu muryango kugira ngo rero n'ayo makimbirane ashingiye no ku gusaba no kumva ateze barampa agabanyuke ni uko na wa mugore yabasha kubona umwanya wo kwitabira ya mirimo ibyara inyungu niba ajya no mu buhinzi agahinga bwa bu- agakora bwa buhinzi busagura atari uguhingira gusa ibyo guteka byaba binashobotse akinjira aho yakorera amafaranga kugira ngo nawe abe yagira ikindi agura cya- yakwigurira cyangwa yagura mu rugo kubera ko mu by'ukuri usanga ubukene ari indiri y'amakimbirane ku ruhande rw'abagabo nabo bashimangira ko iyo bafatanije n'abagore babo mu kubonera ibitunga umuryango bizana amahoro abagabo barabibonye yuko umugore yakora akamuha ubwo burenganzira bwo gukora nk'uko bikwiriye ya amakimbirane yaragabanutse biranagabanuka cyane kuko iyo umugore ateye imbere niwe amenya n'umuryango cyane usanga n'abana bitaho cyane gusumbya umugabo nta mugore ugisaba umugabo Mhm. hari nubwo ajya muri icyo ajya kubona ukabona azanye n'akabido karindwi k'igikoma mu kingwe kugeza ubu mu rwanda hakunze kugaragara amoko anyuranye y'ihohoterwa rikorerwa abari n'abategarugori ariko afata umwanya wa hafi n'ashingiye ku gitsina gukubita uwo mwashakanye ndetse no guhoza undi ku nkeke ibi byasohowe mu mbonerahamwe yakozwe na minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango mu minsi cumi n'itandatu yahariwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina harakorwa ibikorwa byo kwigisha abaturage uko bakwirindira ihohoterwa n'uko barikorewe batinyuka bakajya barigaragaza insanganyamatsiko y'umwaka igira iti dufatanye twubake umuryango uzira ihohoterwa asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
ku bakunzi b'umupira w'amaguru inkino z'igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru ziriko zibera muri qatar ejo zari zigeze ku munsi ugira uw'icyenda mu nkino zabaye ejo ku munsi wa mbere mu mugwije cameroon eh, yanganije na serbia ibitsino bitatu kuri bitatu mu mugwi hash mu rukino rw'abaye hagati ya ghana na korea y'epfo ghana yatsinze n'ibitsindo bitatu ku bitsindo bibiri bya korea y'epfo mu rukino rugira gatatu rw'ejo ku munsi wa mbere Brazil yatsinze ubusuwisi igitsindo ku busa cinjijwe n'umukinnyi yitwa Casemiro mu mugwi J naho mu rukino rugira kane rwarangije umunsi w'ejo ku wa mbere mu mugwi H Portugal yatsinze Uruguay ibitsindo bibiri ku busa ivyo bitsindo vyose vyinjijwe n'umukinnyi Bruno Fernandes ku munota wa 54 hamwe no ku munota wa 93 kuri penalty ku bijanye n'imigwi yaserukiye akarere ka Afrika nka yose iracyafise amahirwe yo kunguruza muri kimwe cy'umunani vyose bizova ku kugene izovyifatamwo mu nkino za nyuma z'amajonjora no kugena amayikipe ari mu migwi yayo azoba yavyifashemwo muri izo nkino gushika ubu Senegal ifise amanota atatu Tunisia ifise inota rimwe Maroc ifise amanota ane Cameroon ifise inota rimwe mu gihe Ghana ifise amanota atatu gushika ubu Ubufaransa na Brazil hamwe na Portugal nivyo bihugu bimaze kunguruza icese muri kimwe c'umunani c'iki gikombe c'isi yose co muri Qatar n'amanota atandatu mu nkino zitegekanijwe uno musi ku wa kabiri mu mugwi A Senegal iza gukina na Equateur mu gihe Ubuholande buza guhura na Qatar naho mu mugwi B leta zunze ubumwe za Amerika iza gukina na Iran mu gihe Pays de Galles iza guhura n'Ubwongereza tukivuga ku nkino z'igikombe c'isi yose zibandanya kubera muri Qatar mugenzi wacu Eddie Gwema yavuganye n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Jackson Vuganyi ariko umugwa mukuru wa Ghana Accra aravuga ku kugena intsinzi ya Ghana kuri Korea y'Epfo yakiwe n'abanyagana edi ibintu birashyushye cyane hano muri akura gana ibyishimo ni byinshi gana yari ikeneye gutsinda uyu mukino nyuma yo gutsindwa na portugal muri maci yabo ya mbere ubu barimo kwitegurira Uruguay ikipe yabatsinze muri 2010 ah, bazakina ku wa gatanu ariko benshi bafite icyizere y'uko bazatsinda Uruguay kuva muri group stages ariko hano ibyishimo ni byinshi birashyushye abantu imodoka zahagaze ku mihanda abantu barimo kubyina n'ubundi muranagombye kuva ku muhanda kuza hano ahantu hegamye kugira ngo mvugane nawe ariko urusaku ni rwinshi cyane ku muhanda imodoka zirimo zahagaze abantu barimo kubyina ingoma zose zavuze kabisa abantu baryoherwe bari ba- baje hano bazi yuko bari butsinde uyu mukino kandi bawutsinze so wumva ubu ni ni- ni- ni ukujya imbere bazi ko ba- ba- bashaka gutsinda y'urwaye Ah, Jackson mbere yuko nkurekura uyu mukino mu minota ya nyuma mbere yuko urangira ah, ku mbuga nkoranyambaga ndimo gusoma amaraso yari yahagaze ku bafana ba ba Ghana eee bantu wumva south korea nayo yari- nayo yari ikeneye gutsinda ba- ba- ba- batangiye kwataka cyane ah, wumva ba- ba- batsinze bya bitego byabo bibiri back to back na- ntabwo bana- ntabwo banatinzemo zo wumva nabo bari bakeneye gutsinda kandi ni- South Korea burya ni ikipe ikomeye cyane ariko Ghana nyine ya- yabikomeyemo cyane ifunga izamu ah, niyo mpamvu ba- bahavanye intsinzi uyu munsi jackson mvunganyi intumwa yihariye y'ijwi ry'amerika mu mujyi wa akara mu gihugu cya ghana ndagushimiye cyane urakoze cyane Edi.
inshuti zacu ndabashimiye ko mwakurikiye aya makuru mubandanye kumviriza porogaramu za radiyo yanyu ijwi rya amerika mugire ibihe byiza